Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube radiyo yacu vowa ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu mu rwanda bavuga ko bibasiwe n'ubujura n'ubugizi bwa nabi bagasaba leta kubarenganura kuko batinya kuba bakwicwa none ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze nijoro mu nzu yazo ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta idusabire umutekano ku bugingo bwacu uwo ni umwe muri abo baturage b'inyakiriba mu burundi kuri uyu wa mbere habaye amatora y'abajyanama bo ku mitumba n'abamakaritsiye perezida evariste ndayishimiye yavuze ko azabahozaho ijisho ko adashaka uwahohotera umuturage ashinzwe muri leta zunze ubumwe za amerika ho nyuma y'ishyaka ry'abademokarate mu cyumweru gishize abarepublikani nabo baratangira inama kaminuza yabo kugira ngo bemeze kandidatire ya donald trump mu matora y'umukuru w'igihugu ataha naho muri mali agaco k'abasirikari kahiritse ubutegetsi katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'ishyaka ry'abademokarate mu cyumweru gishize abarepublikani nabo baratangira inama yabo kaminuza kugira ngo bemeze kandidatire ya donald trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha inkuru mugezwaho na thomas kamirindi inama y'abarepublikani izageza ku wa kane izaba itandukanye n'iy'abademokarata yabereye ku buhanga bw'amashusho ya videwo bwonyine gusa yego n'abarepublikani nabo bazabukoresha ariko igice kinini cy'inama yabo kizaba nk'uko bisanzwe abantu bahurira hamwe muri mitingi batitaye ku cyorezo cya virusi ya korona usibye abantu imaze guhitana barenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu muri leta zunze ubumwe za amerika yatumye n'ubukungu bw'igihugu bwitura hasi cyane abantu amamiliyoni batakaza akazi kari kabatunze abarepublikani muri iyi nama bazihatira kwemeza abaturage ko perezida trump akwiye manda ya kabiri bahereye ku byo politiki ye yagezeho mbere y'iki cyorezo cya korona kandi ko ashobora gukora ibirenzeho aramutse yongeye gutorwa no kwerekana ko kuri bo kandida w'abademokarate joe biden adashoboye muri iyi nama perezida trump ubwe azajya avuga ijambo buri munsi bitandukanye na joe biden warivuze rimwe gusa ku munsi wa nyuma w'inama kaminuza y'abademokarate mu cyumweru gishize no ku munsi wa nyuma w'inama y'abarepublikani ku wa kane perezida trump azavuga ijambo rya nyuma risoza inama yemera ku mugaragaro ko azahagararira ishyaka rye mu matora yo mu kwa cumi na kumwe azarivugira kuri maison blanche aho akorera abademokarate barabyamagana bavuga ko bidakwiye kubera ko ari inyubakwa ya rubanda rwose atari iy'abarepublikani perezida donald trump yaratangaje uburyo bwemejwe n'ibiro bya leta zunze ubumwe za amerika bushobora kwifashishwa mu kuvura covid cumi n'icyenda frederic nkundikije akomeza iyi nkuru perezida trump yatangaje iyo nkuru y'uruhusha rwo gukoresha umuti wiswe plasma de convalescence ejo ku munsi wa mungu trump yavuze ko uyu muti ugiye gukemura ikibazo c'ico kiza utagisubira inyuma mu gihe umwe mu bategetsi biwe bakuru bajejwe amagara y'abantu yavuze ko ari intambwe ikomeye mu nzira yo gutuza ico kiza yamara abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu bavuga ko uyu muti ugikenewe kubanza gusuzumwa imbere y'uko abantu batangura kuwigina mu gutangaza iyo nkuru imbere y'uko ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa repubulika ritanguzwa icese uyu munsi ku wa mbere trump yishyize imbere y'ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika fda bigenduza ibifungurwa n'imiti mu bisanzwe bifata ingingo nk'iyo kandi bikayitangaza iyo ngingo izotuma abarwaye ikiza ca korona baronswa uyu muti yamara urwo ruhusha ntirumeze nk'uruhusha rwemewe n'ibiro fda mu buryo bwitondewe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo na minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu bashimye amasezerano israel na leta zunze ubumwe za amerika biherutse kugeraho yerekeye imigenderanire ni inkuru mugezwaho na fidel niyongabo mike pompeo yatangaje uno munsi ku wa mbere ko yizeye ko ibihugu by'abarabu bizokwirikira leta ziyunze z'abarabu mu kugirana imigenderanire na israel mike pompeo yavuze ko hamwe ibindi bihugu by'abarabu vyofata iyo ntumbero ivyo vyokongereza umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi bikongera bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza benjamin netanyahu wewe yatangaje ko ari igihe gishasha mu karere kandi ko afise umwizero wo kubana mu mahoro n'ibindi bihugu vy'abarabu netanyahu yahayagije kandi leta ya perezida wa amerika donald trump ku twigoro twayo two gutuma amakungu asubira gufatira irani ibihano vyari vyakuweho hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugambi w'ubuhinga bwa nucleaire bw'ico gihugu bitegekanijwe ko umushikiranganji pompeo aja mu gihugu ca sudani leta ziyunze z'abarabu na bahrain ku mugabane w'afurika agaco k'abasirikari kahiritse ubutegetsi muri mali katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza muri bibiri na makumyabiri na gatatu frederic nkundikije abafitiye iyi nkuru ubu basirikare bavuga ko bashaka gufata umwanya wo gutunganya ibwirizwa shingiro rishasha imbere yo gukoresha amatora uyu mugambi usa n'uzo kwiyamirizwa n'abatetsi barongoye ishirahamwe ryo mu bihugu vyo muri afurika y'umurengero cdao hamwe n'igihugu c'ubufaransa cahoze gikoronije igihugu ca mali intumwa cumi na zitanu zo mu ishyirahamwe cdao ziriko ziratera kamo abasirikare batembagaje ubutetsi ikabasaba kubusubiza mu minwe y'abasivile mu ntango abatetsi bari basavye ko perezida ibrahim abubakar keita yakuwe ku butetsi asubizwa mu mabanga yiwe yamara ico ciyumviro gisa n'icahebwe muri iki gihe abanyagihugu isinzi bashigikiye abasirikare batembagaje ubutetsi izo ntumwa zirongowe na goodluck jonathan yahoze arongoye igihugu ca nigeria ziramaze kuburana n'abatetsi batembagaje ubutetsi barimwo colonel asimi goita umukuru wabo zarabonanye kandi na perezida kita yakuwe ku butegetsi hamwe n'abandi batetsi ba leta yiwe bafunganywe izo ntumwa zatangaje ko ibiganiro biriko bigenda neza kandi ko hari ibitari bike bamaze kumvikana ko birimwo kurekura kita
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi kuri uyu wa mbere habaye amatora abajyanama bo ku mitumba n'amakaritsiye perezida evariste ndayishimiye yihanije abagiye gutorwa ko nubwo batwara uduce twitwa ko ari duto abashinze ijisho yemeje ko atazihanganira abayobozi bo ku nzego z'ibanze bahohotera abo bashinzwe inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eroje birikaneza uri nairobi muri kenya umukuru w'igihugu yatoreye ku mutumba avuka ko ku ishuri nshingiro ry'ahitwa bububu ku musama wa komine giheta intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi ahejeje gutora yabwiye amenyeshamakuru ko icyamutumye azinduka umuseke ari agaciro imitumba n'amakaritiye kubera ariho umushinga w'iterambere perezida evariste ndayishimi mu burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye intwaro wishiraho ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute rero kuza ubwa mbere ni ishyaka ry'umurundi wese ategerezwa kuba afise hanyuma hanyuma bakamenya yuko ureke gutora hakaza gutora bakeyi uzotwagwa n'uwo wowe utashaka mugabo aje gutora ari benshi ni ukuvuga yuko uwo mwahuriyeko muri benshi niwe aba ari ntungane nico gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose kuko uranka gutora uburuhiro uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uriko uridoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe nico gituma bose bokumva yuko gutora ari itegeko hanyuma turabona yuko umenga amatora y'indongozi zo ku mutumba hariho ababifata minanegwa mugabo akibagira yuko ku mutumba leta y'uburundi yamaze gufata ko ariho hari tuta ry'iterambere mu gihugu nkarabonye yuko uh, muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abenegihugu kugira ngo baje ku bikorwa tubahe umutahe wo gutangura ibikorwa none wumva aho hantu leta yamaze gushira inguvu zikomeye baciye bahafata minanegwe murumva yuko za nzego bitorera zi ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene kuko tudatoye indongozi zikerebutse murumva ko umutumba uca usubira inyuma hanyuma abenegihugu ntibashobore gutera imbere kugira batera imbere perezida ndayishimiye yahanuye anagabisha abagiye kuyobora imitumba n'amakaritsiye kwitwararika gukorera aho bajejwe kurongora aho kwigira ibiro biteze nagira rero nkebure abatorwa bamenye ico babatoreye ntibave bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga canke ngo baze baje kunyonora ivy'abenegihugu ubu ibintu vyarahindutse abenegihugu barabona kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana kubimenga hariho amajya ntibabimenye yuko kuba indongozi si ukurya ahubwo kuba indongozi ni ukwikorera umutwaro w'abenegihugu ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batere imbere nawe ugira icyo uvuga uti naramariye abene gihugu aya matora y'abajenama b'imitumba n'amakaritiye niyasozerera y'uyu mwaka yari yatanguriwe n'ayo mukuru w'igihugu n'abashingamateka yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu akurikirwa n'abakenguza guhuza amateka yo ku itariki ya mirongo ibiri ukwezi kw'indwi guheze ayo yose yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi aya mbere umugambwe CNL utavuganwa n'ubutegetsi witwaye muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro uvuga ko yatsinze ariko aribwa ikirego cawo nta kuri cahawe uwo mugambwe kandi wahavuye wanka gutora abagize ibiro bishasha vy'inama nshingamateka wemeza ko amategeko ngenderwako y'urwo rwego yahonyanzwe abatorwa kuri uyu wa mbere bategerezwa kuba baba ku mitumba n'amakaritsiye bitozamwo babwirizwa kandi kuba bafite imyaka itari munsi ya mirongo ibiri n'itanu barimo abakandida b'imigambwe hamwe n'abigenga ku mitumba irenga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu burundi bufise umwe umwe wose utorwa kw'abajenama batanu eroje burikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi twerekeza mu rwanda aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu bavuga ko bibasiwe n'abajura n'ubugizi bwa nabi barasaba leta kubarengera kuko batinya ko bashobora no kwicwa ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ku byo bagenda badukorera tubona badashaka ko dutura hano ni umwe mu baturage bo mu mudugudu wa bwiza mu kagari ka bisizeho mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu arasobanura icyo we na bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi ubu bujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga yewe icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka ni uko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akaba ari twe batoteza narero nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshuro ebyiri duturanye n'abandi nkasanga hari igihe nakekamo n'ingengabitekerezo ahubwo ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano umwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga ni ukutugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava inda imwe baterwa iminsi itatu aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababona urwaho babice ku byo bagenda badukorera tubona badashaka ko dutura hano twazanye inka barazitwiba dusigariraho none ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze nijoro mu nzu yazo ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta idusabire umutekano ubugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe ziriya hene ubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu iyo izo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga y'uko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro bya bamwe bigashimangira ko akiriho twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica byari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nanjye sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari aritwe batoteza bikuba inshuro ebyiri nareba kugira ngo bikuba inshuro ebyiri ku ngo rero nkasanga binyobeye umutekano mbona ntawo ntawo ntawo nta mutekano dufite ntawo nta na mukeya ubuyobozi bw'umurenge wa nyakiri bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo tuyishimiye jean bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije icyo nababwira ni uko njye ubwanjye nimugoroba mu baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha ni uko abo bajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo n'uzashaka guteza ikibazo azafatwa kandi ahanwe nk'uko amategeko abiteganya icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa mu mirenge itandukanye yo mu karere ka rubavu hamaze iminsi havugwa ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana habyarimana gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje nta gihe ubujura butabayeho buriya ubujura igihe cyose bwagiye bubaho ahubwo icyo cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradijwi ry'amerika mukomeje kumva radijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka noneho turebe niba gutanga ubumenyi cyangwa inyigisho mu ikoranabuhanga rigezweho ari ikintu gishoboka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u rwanda n'uburundi mugenzi wacu diane ninahazwe yabiganiriyeho na porofeseri chantal ndikumana wigisha imibare mu mashuri atandukanye yo mu bwongereza uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo webusayite yo kudoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa cyongereza na fizike biyoloji shimi hamwe n'irindi kuru navuga ngo mu cyongereza bayita kompiyuta sayensi aho bashobora kwiga informatike cyangwa ayisiti ni umugambi twatanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo webusayite mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo webusayite irahari na biro hama hakadoca ko ibyigwa ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo tukabihereza cyane cyane abana muri afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose imihingo yose yo muri afurika mugabo urumva je nayo niyumvira uburundi kubera ego turashobora kuronka abigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba hoba icyo navuga nyine bita webusayite mu kirundi ni urwo rubuga nyine ego urubuga rwa interineti muzocisha ko ivyo vyigwa vyanyu ego hagategurwa videwo hama iyo videwo igaca ikurikizwa n'ibibazo ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu bigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza ni uko kuri iyo webusayite twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo kigwa yahejeje umwaka iyo ronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kujya mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko ibyo byigwa baba barabyize babishyikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ntango twiyumvire ko umuntu yakoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu bwongereza mugabo tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga igifaransa cyangwa icyongereza aribo bakurikira ibyo bintu hanyuma hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo cha interinete kiracari ikibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye nk'uburundi uh, ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategereza kuba afise imashini akagira n'iyo internet
ego iyo iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri afurika usanga n'iby'ukuri interinete irazimba mugabo eh, umuntu aharuye tuvuge nko ku- kuri centre imwe eh, usanga interinete kuri ku ma- ku mamashini ashika nka mirongo ibiri n'atanu usanga bakurihisha ku mwaka barashobora kugurisha amahera adashikana ibihumbi bine by'amadolari ibyo bihumbi bine by'amadolari ubiravye eh, kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba- baba hanze ni ukuvuga ba- ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka interineti ku masantere aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yu- bwo kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufise eh, amamashini ugura ashika nka- nka mirongo ibiri eh, nti- sinogura ngo ni ibintu bizimba cyane ni ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko eh, ndaharura nk'amamashini nka mirongo ibiri n'atanu abantu b'abarundi n'aho boshira hamwe amahera make make umuntu yobishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni- umuntu nta- ntavuka rimwe ngo yuzure ingovi ugenda uragira buhoro buhoro gu- gushika n'aho bakwiza bakwiza igihugu Yego, turaza- birakunda Mhm.
birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye Yego.
Bonga, ego Yego.
iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye rwose cyane Tura- birakunda ego Yego.
turabinoganza mu kanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric ikaze
murakoze aho uherereye ni
Eh, ngende bujumbura muri komine ntahangwa karisiye gikungu ya kabiri Mhm, akabazo canke intererano
akabazo nari ko nshaka kubaza madamu chantal Mhm.
ariko araraba uyu mugambi wi- u- u- umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wofasha kuri uwo mu- kuri icyo cyiyumviro cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi eh, ya- yoba yahisemo ku- kwiyubakira ishuri rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri shingiro wa kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gu- no- no gutanga iyo interineti ku- ko yahisemo kwiyubakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendere kambadye chantal ko yumvise akabazo ushaka kumubaza kuko numva umenga Ego.
bitandukanye n'ivyo mwatubwiye namwumvise Eh.
namwumvise cyane ishure tuto twaryubatse ishure ryubatswe ryubatswe na na unicef ha- ri- rikoranye hamwe na n'ubushikiranganji bw'indero twebwe ntitwigeze dusanga amahera yo gutanga ish- yo kubaka ishuri Mm.
ishure ryubakwa na leta hamwe na unicef Mm.
unicef itanga uburyo uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganji bw'indero twebwe nta buryo twari dufise bwo kubaka ishure eh, twebwe twavuze ko tudafite ishure tubishikiriza ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji bw'indero rero bukorana na unicef nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama i- ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashikiriza ishure ryacu ibintu byose bishikirizwa eh, ubushikiranganji bw'indero bushikiriza gushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi kubona ko bikenewe Mm. hanyuma ka, eh, Eric watahuye kuri ako kabazo ko ko atari buba bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicije muri leta y'u Burundi ego ndabitahuye eh hama hariyo akandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi ngene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi Madame Chantal mwo kwishura Eric
yego amashuri shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha ni uko umuntu ashobora kuyashyikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga Eh, tuvuge amashuri adafite abigisha bakwiye bi- bigisha nk'ibiharuro cyangwa bigisha fizike cyangwa bishi- bigisha eh, les sciences de l'informatique Eh, bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko em, hari aha hari igihe usanga haba ubukene bw'abigisha bazi novuga ibyo byigwa ibyo rero interineti izoza kuba umuti umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abigisha babizi neza
yego murakoze cyane riko ugira umunsi mwiza ngahe bujumbura
yego namwe yego ku murongo w'undi hariko iva iva ikaze nawe
murakoze ndabaramukije ku ijwi ry'amerika Mhm. aho uherereye hama akabazo kawe
Eh, jendi bujumbura mu burundi muri eh, komine na hangwa Mhm.
Um, nari mfite akabazo nugira ndamubaze umutumire mbanje kwanza kumuramutsa ah, umutumire kuba um, ari ku ijwi rya amerika Ah, ikibazo cyanjye nagira ndamubaze ah, mwatuye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'ubwongereza nimba nihenze nuko nabibonye kuri facebook yego nivyo
Eh, ikibazo cyane ni iki eh, n'umurundi kazi eh, habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu burundi eh, kugira eh, ateze imbere n'urwaruka rw'i burundi kugira n'igihugu eh, gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise habuze iki kugira aze mu burundi kwigisha eh, abarundi ubwo bumenyi afise Mm. urakoze ugira umunsi mwiza
sawa sawa muheza gihe ku ijwi rya amerika murakoze ndabaramuka yego chantal ndabaramukije neza ive nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanjye kugira ngo ubwo bumenyi naronse naronse ngaha mu bwongereza ndabuzane mu burundi duciye kuri interineti Mhm.
Eh, nje ndi umuntu ndi umuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi eh, canke abandi b'abanyamahanga mugabo uravye amashuri ari mu burundi ni menshi mugabo kubera kubera iyo internet eh, dushobora gushikira benshi benshi mu mash- bari mu mashuri y'u burundi ducishije kuri ibyo bya internet washaka tugashikira na benshi bari muri afurika kuko eh, ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi cyangwa les sciences za informatique icyo bita mu congereza computer science buri buri buri henshi buri henshi mugabo tugira imana y'uko eh, hari ubuhinga bwa none butuma ushikira ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera eh, internet kubera no muri afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse ni- n'igiciro c'i- cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byorohereza kwigisha
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti z'ijwi ry'amerika ni kuri iki kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho fasiri gebehu niwe washyize hamwe aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose mu byo mukora byose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona